ni radiyo nk'ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo nk'ijwi rya amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga aho kera mu ndwi iza kuva ku igenekerezo rya cumi na gatatu gushika ku rya cumi na gatanu ryo ku kwezi kwa cumi na kabiri perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden azo kwakira abakuru b'ibihugu vyo muri afurika i washington dc ku murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika iyo nama nkuru ifite intumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire hagati ya amerika na afurika bimwe mu vyo abatetsi barazo kwigira hamwe ni ukuntu afurika na amerika vyokomeza imigambi yo gukorera hamwe mu bijanye n'ubutunzi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano ku isi demokarasi intwaro zibereye hagati y'akazina muntu hamwe n'ibindi mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu barundi bakurikirana hafi imigendanire ya amerika na afurika turi kumwe na leonard nyangoma umunyapolitike uh, w'inararibonye akaba kandi arongoye umugambwe sendede muri beneza mushikana nyangoma
amahoro neza amahoro neza frederico murakomeye ngaho Ngire ndamutse n'abandi bose bariko baratumviriza ndabizi ko ari benshi mu karere cane cane abarundi Ni vyi- barenga imiliyoni mirongo ine mu karere kacu ni vyiza cane rwose murakomeye ngaho muri
ni amahoro turisohora ni vyiza cane rwose aho hari akabeho mugabo cane ubu katanguye aho kari hose natwe ngaha nico kimwe
yego mu- nuko kamenyera niko kamenyera yego me- turi kumwe kandi na diomede misigaro umwe mu barundi barongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga ya diaspora uraho nawe diomede misigaro
yego mwaramutse frederic Eh, yego turahoza masava kiretse imvura imaze iminsi eh, no gukanya harakanye gatoya mugabo sava sava Ni vyo.
turashaka natwe gufata akanya kuramutsa bariko batwumviriza bose mbere ni kuri uyu mwubahwa eh, nyangoma tukaba rero twizeye ko ikiganza ja kugira ki ja kugira ico cyofasha mu- eh, duhereye kuri isome igiye kubera ngaha muri amerika muri iyi minsi murakoze nta nkeka kiraba ingirakamaro reka tuze dutangurira kuri wewe nyene eh, diomede misigaro mutubwire iyo nama nkuru itekanijwe kuva ku munsi wa kabiri tariki cumi na zitatu gushaka ku cumi na zitanu z'uku kwezi nashaka mutubwire iyo nama mwebwe muyibona gute akamaro kayo nakahe je ndibaza ko iyo nama ishi- ishitse hageze kubera ko ngira amaze kubona iminsi itari mike ah, hariho amanama akunda kuba isi yari harabaye inama yahuje ubushinwa na afurika harabaye abarusiya na afurika akunda kuba habaye inama zihuza nk'igihugu c'ubufaransa mu mikade ya francophonie na na afurika n'ahandi amerika rero nayo ngira ngo ni nawo mwanya ironse nayo nyene kubera ko ugiye kuraba igihe turiko turaba abantu boba bagira urudandaza cane cane afurika amerika u- ubu ikaba isigaye yaraduze ikibanza ca kabiri inyuma y'ubushinwa urumva rero eh, ngira ngo ni umwanya mwiza wa amerika kugira ngo bakomeze ubwo bucuti iyo migenderanire mu bijanye n'ubutunzi cyane cyane ko ibyinshi bizohavugwa mu- ico rero umuntu yagenda yibaza mu guheza ni uko ibihugu bya afurika mbega byo bizungukira iki Eh, icyo ni icyo- ikibazo tuhava tugarukako icyo ni ikibazo tuhava tugarukako reka ariko mu- n'ubu umushyirantare nyangoma nawe nyine agira icyo atubwiye kuri ico- kuri iyo nama nkuru mwebwe mubibona gutega umushyirantare nyangoma leonard
iyo nama jewe ndayifitiye amakenga Ah, ariko co kimwe ndetse no ku zindi nama zagiye ziraba ibihugu by'ibihangange biratumira abanyafurika bose ngo duhurire aha du- du- bakabatumira mu bihugu byabo bukeye hakaza ubushinwa buke- bukeye bu- ubuyapani bukeye turiki ubu naho abarusiya hanyuma ah, abanyamerika Oh, si bibi yuko ibihugu bija birahura kugira ngo eh, niho bituma amahoro atsimbatara atsimbatara ku isi n'umutekano hagati cyane cyane ibihugu eh, bigakomera Eh, ariko uravye gena bipfunditse eh, gena bitunganywa eh, nta kamaro kanini tuziga muri ayo mahuriro eh, abanyafurika baja baragira igihe eh, batariyunga kuko burya ngo hayaga abangana
E, icyo kibazo cy'ukuntu ritunganijwe kibateye amakenga turakigaruka ko ariko nagomba ngaruke no kuri Diomede yavuze ibyerekeye akarusho ku bwanyu none akarusho k'iyo nama ni akahe Diomede akarusho k'iyo nama ukunda zibaza ku ruhande rwa amerika eh, hari ibintu byinshi bavuga ko eh, bagiye kumvikana ukuntu eh, imigenderanire mu bijyanye n'ubutunzi izobandanya hanyuma bashyizemo akantu ko kuraba ukuntu boshyigikira amahoro eh, na sekirite n'intwaro nziza hanyuma ibyo bita gu- gutakaza imigambi ya demoka- ya de- umugambi wa demokarasi ibyo byose ndibaza biri mu bintu n'ibindi bitari bike biri mu bintu bizerekana ukuntu amerika ishobora gukorana n'ibyo bihugu mugabo turazi ko kenshi eh, politike yibagirwa ugasanga iri imbere a- ari ubucuruza ni naho ngira ngo ibihugu byinshi bikwiye kuhabera magabo bike- bikerekana ko Eh, ubwo rucuruza nabwo nyine kuri bujyana na politike ntimwiteho ubucuruza gusa abantu bariko bapfa hirya no hino nk'iriko birashika mu karere iwacu bigaturaja kubigarukako nihaba hariho iyo migenderanire y'ubucuruza bikurikirane na igenda kwita sekirite ya- y'abanyagihugu y'abacuruza uruja n'uruza kandi nawe mvuga nti eh, n'ibihugu bya afurika niba amerika igomba gukorana natwe mbega inyungu tuzakura mu ruja n'uruza eh, aba- aba- abakomerisa tuvuga abadandaji b'abarundi bazaba barekuriye kwinjira ino bitoroshe ha- hajajemo ibibazo byinshi ibyo by'amaviza n'ibiki mbega twebwe icyo twokunguka uye ngagenda hariya nawe icyo twokunguka kigiye hariya kigiye nibyo mvuga nti ni raporo ganyaganya nk'uko abafaransa babivuga nicyo nibaza ko afurika ishobora kuhungukira yego eh, nibyo eh, ngubyo buri nyakubahwa avuze kenshi akunda ku- muri serivisi y'amatera mu mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubutunzi hakunda kuyaga abangana egome yagabangana nk'uko mubivuze ah, tugaruke kuri mwebwe mu nshinga nyangoma mwavuze ibintu bibateye amakenga ukuntu ibyo biganiro byatunganijwe mukamuvuga ko hayagabangana mudusiguriye mu majambo make cyane rwose
yego eh, eh, jewe se ubwa mbere ho nibaza yuko abanyafurika imbere y'uko bagenda bari kumvikana eh, bari kumvikana ico boshikiriza ah, bagapfundika kimwe ica mbere bari gusaba ndetse n'uko amerika ifuta ingingo iheruka gufata muri irya nama y'ishingamateka na ngenguzamateka bijya bita kongere y'uko igihugu kizohirahira kigacudika mu byu- mu by'urudandazwa mu by'umutekano n'uburusiya cyose bazogi- bazogiharira ivomo nkako n'akagaye wumva umuntu akugaya gutyo agaca gutumira ukagenda uriruka ni ukuri uba wihenze kandi ico nobabwira nta gihugu na kimwe kizoteza imbere afurika yonyine ititeje imbere sinanse ko ubwenge burahugwa mugabo si uko bigenda nta gihugu abanyemerika bavuga ngo tubigisha amahoro nibo birirwa barayahungabanya ku isi yose baramaze abantu muri afurika barumwumva bagandagura indore zacu aba abarongozi bacu nta bintu bya demokarasi baza kutwigisha ivyo bintu mu- nta ma- ivyo bintu muvuze nyagoma murazi ko Atwara.
atari vyo murazi ko amerika ikora ibishobotse vyose kugarukana amahoro haba mu bihugu bitandukanye haba mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati nibo haba batera, no muri nibo no- ba- none abantu no muri bose ukene muri iyi bakaba minsi murazi basoza biko biba hariya hanze arenga amajana munani yo gutera ubwoba abene igihugu nibo bahungabanya ayo mahoro haba urabeze mu mu- mu- mu bihugu byo muri mu enoriya ugiye muri aziya ugiye muri afurika nibo bayahungabanya ah, nta mahoro baba baje ku- ba- ba- batuzanira Ni- nibaza kwita ciyumviro uzosanga ucisangije mu kiganiro y'inyangoma reka ariko duhe iki kiri uti no iki no noba nisangije ico ciyumviro uriko urashikiriza oya ni benshi ba- wewe ushobora kuza petetro ngaho ndabizi kupfa kubinyegeza urabizi urabizi na cane cane uri ngaho wewe urabizi gira no kunsumbya ariko hariho benshi Reka- bavyandika babivuga uko eh, none hari utazi ko eh, mu ba- mu bagandaguwe Ru- Ru- patrice rumumba nibaza ko nabwo agasore bashobora kuba barimwo atari abo nyene batumira ivyo bihugu vyacu ngo bagende gupfukama kubapfukamira Ivyo- ivyo ni ibigo mushikirije bitanditswe ahantu namwe reka eh, ti- ico kibazo turakigaruka ko tubanze duhe ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe ngaha jean marie vianney mwiriwe neza
alo ndamumva neza muko- murakomeye murakomeye muri hega jean marie vianney
Ok, jewe ndi mu burundi mu gihugu cy'u burundi hanze ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u burundi bujumbura ni vyiza cane rwose ikibazo c'imviro turiko tuvuga cane cane ku nama nkuru ikomeye cane rwose ah, izoba hagati ya amerika na, na afurika ah, mu ndwi iza izotangura ku munsi wa kabiri duga kw'ijambo ikibazo c'imviro turi kumwe n'abatumire ah, umushigantahe nyangoma leonare n'umushigantahe diomede misigaro duga kw'ijambo
nawe ntagiye kubaza ikibazo cyane ahubwo ngiye gutanga intererano yizewe na posite nawe nabonye mwashyize ko kuri facebook yego ku rubuga rwanyu Mhm.
bisa nk'aho perezida eh, joe biden wa amerika bisa nk'aho ya- yatumye ko inama atumira abaperezida bo mu bihugu bigira- by'ibihugu bya eh, bya kontinara ya afurika inama kugira ngo bakomeze ibijyanye na demokarasi politike ibijyanye n'ubutunzi rero byo nagize ikibazo kimwe n'amakenga amwe ese ibihugu bya afurika nibyo bizokunguka gusumba nyuma yo gutuma kw'inama kuko bisa nk'aho nk'uko uwo mushinganama yariko arabivuga uburiya ngo mu kirundi baca umugani neza ngo abatambaye amasako ntibogera hamwe alo
duga kw'ijambo turakumva
okay ubwo rero iyo abantu batambaye amasako batogera hamwe bisa nk'aho iminsi yose uzosa igiti kinini kigomba kuba kiri busi buto buto rimwe na rimwe mu mazi ifi zinini zinyura udufi duto duto rero ngomba kugaruka ku kintu gisa gutse nuko tugomba kuba tubona ko kenshi buriya amatupa disosiye politike n'ikintu bitwa ekonomi ibyo ni ibintu byamaze bigenda bijya- bigenda bijyanye ndagaruka ku kintu cy'uko mu gihe hamwe aba- aba- baga- abaperezida bakicara hamwe bavugane icyo babona bashobora gukurayo bashobora kugira iki kugira ngo imbere y'uko bagenda muri iyo nama ba- nimba nidufata akarori ku gihugu cy'u Burundi ikibazo cy'iwacu bakaraba abagize leta y'u Burundi tugiye n'iki twokunguka iki dabor dukeneye iki turakeneye kwiki mbega aho mu nama twari tumaze kujyamo twarose iki twungutse iki twahunze iki kuko naba akarorero eh, turafite amanama ah, amanama menshi yaba yabaye ubundi ugasanga ni amanama atatu nafite ko aralong nabaha akarorero reka dufate ku nama iheruka kuba ya cop veniteti yari ijyanye ni- ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe inama yabaye muri egipte n'abanyihensi nivyo bigaragara nk'aho inama yabaye imbere y'uko haba imbere y'uko haba cop veniteti hari harigeze kuba inama eh, amerika n'ibindi bihugu by'i burayi ibihugu bikomakomeye biremera amahera agomba kuba agira iki atangwa kugira ngo eh, bakinge ibijyanye n'ibidukikije ibijyanye na- na environema kugira ngo eh, ibijyanye n'uko usanga ubushyuhe bwabaye bwinshi na cyane cyane biguma byiyongera bigatuma habihindagurika yego jean marie vianney i- i- icyo kibazo kiri mu bi- mu bibazo Alo?
bazokwigira hamwe icyo kibazo kiri mu bibazo abo batetsi bo muri afurika bazokwigira hamwe n'abatetsi bo muri leta z'ubumwe za amerika
yego yego rero jewe amakenga mfite amakenga mfite ntabwo nariko ndayashikiriza ndabona nk'aho twebwe abayihugu byo muri afurika tuzoza kwisanga tudo n'ubundi inyungu nini iri kuki iri ku batunganije inama kuko ntabwo ari abanyafurika batunganije inama hanyuma ngo dutume ko jo bideni cyane n'abandi n'aba- n'abandi bantu bakomeye baje kudufasha kwiga ibyacu yego be- ahubwo tujye tugiye mu co batuye ada uranyumva turakumva sozera Niko sozera akanya nakumbuye.
karagiye
ego twebwe tugiye mu cyo bateguye tutazi n'ingene bagitunganije kuko bashobora kuba tugiye twatugiye ko twiza kwiwe mugabo bo nibo bafise kuko Yego.
guteguye ikintu uba ufite ihangiro yego reka Ibiganiro reka rero icyo cyumviro bigira cyawe biti, abashikantahe bituma twatumiye abantu bagire bagomba icyo bakivuze kwitaba.
ko eh, mushikantahe jean marie vianney reka diomede misigaro kugira ngo iyo nama igire akamaro afurika reka na amerika bose bahakure akunguko hokorwa iki kuri mwebwe
Okay, icyo nibaza kandi yo kumvikana ko ah, iyo ugiye kuganira n'umuntu u- de- ufise ibyiyumviro by'uko ataja gukurayo nta kigenda cyo nibaza ko ibihugu bya afurika byaronse umwanya ukwiye wo kwitegura kuko ndibaza ko iyi nama batayivuze ukuntu iheze kugira ngo bace baze barabonye umwanya ukwiye wo kwitegura afurika niyaba ije ifise ijwi rimwe kuko dusanzwe dufise na oyowa n'ibintu bafise ijwi rimwe ry'uko yego ubucuru- gucu- eh, imigenderanire mu byo gucuruza ni myiza mugabo ibyo tuza gushyiraho uruhande kugira ngo bigende neza n'ibi je ndibaza ko iyo ugiye ni nk'ibintu nobyita kuganira kuraba inzira zo korosha ibintu n'ibintu icyo kintu rero tukimenye ko kwiyugarana mu bijanye n'urudandaza cyangwa ibicuruza nta n'umwe bigirira akamaro kubera ko niba wiyugaye n'ibyo ufite nuvuga ko byo kuborera ko cyane ntuzigera ubona n'ubigut- n'ubitwara wowe aho uhagarariye ni hamwe Yego.
nuko imbere y'uko uja eh, gushyira umukono eh, ku masezerano y'ingene ubwo bucuruza ruzoba utereza kuraba inyungu uzohakura ni nabyo nibaza ko bizoba yego me ibyo kuvuga ngo uragira uku batari urukosa uzoguha uravuga uti murambabarira ibyo ntibyonshobokera mugabo ubonye ko ari akarusho abanya- kazogirira igihugu kazogira akanya- abanyagihugu ntabwo nibaza ko kugenda ufite ibyiyumviro by'uko atakizovamo byoba ari ibyiyumviro bifasha yego me- mu kanya turaha ijambo eh, munywanyi marcel twagira twagira yezu ariko reka tubanze tugaruke kuri wowe nyangoma leonard nawe nyine utubwire ikintu wibaza cokorwa kugira ngo amerika eka na afurika byose bikura akarusho muri iyo nama nkuru
ego muri ibyo bihugu by'ibihunga by'ibihangange tuvuga amerika gusa tuvuge n'ibindi icya mbere abanyafurika muri izo nama bata umwanya basesagura utwo bafise n'ingendo bagenda bajanye n'abantu benshi isinzi bonona utuntu twabo udufaranga bari bafise dukenya icya mbere ni ukumenya mbega baturondera iki ko mbona ubu bihugu byose igihugu cyose cy'igihangange kirondera afurika kirondera tutazi icyo mm, icyo baturondera ntaco dushobora kuvana mugabo ntenda kwishura bagomba icyo ba- niyishure n'abandi ba- icyo barondera ni itunga bamye basahura kuva kera ryuzuye afurika afurika niyo ya mbere ku isi ifise ubutunzi- ubutunzi cimeza kandi irafise n'abahinga bashobora kubuhinga bukava mu itunga bugatuma afurika iba igira igihagararo igashobora kwicarana na amerika nta kindi barondera barondera bara- bariko baratanguranwa gusakuranwa urabona haraza ubushinwa haraza uburusiya haraza ubuyapani haraza tiriki n'abandi iyo rero tutaramenya ibyo ntacu- ntacu- ariko mu nshira nayo nyangoma hari n'abavuga icya ko mbere icya mbere navuze kugira ngo hazuvemo ikintu inama nk'izo ubwa mbere ni uko u- abo babarondera kuko nibo badukeneye rero. abantu abanyafurika ntibaramenya yuko abo bazungu nibo badukeneye bari kubasanga yari kubasanga uyu bayidoni yari kubasanga yadizabeba bika- byoroshirizaho bizorushirizaho kuko turabyizeye ko bizohava bikaba tugashyira mu ngiro iragi ba sokuru bakuru bacu ba nkuruma ba mwarimu baturaze ry'ukubaka afurika leta zunze ubumwe za afurika hakaba ubumwe bene gutya hatagenda umukuru arongoye muri afurika ni ubu wenyine gusa ibyo byari bikwiye ko gufata abategetsi bose abakuru b'ibihugu bose muri afurika ngo ba- baragiye bariko barasesagura atakibazo bovanamwo ngo bagiye muri amerika wavuze ikibazo nyangoma cyo gusesagura amatungo ya afurika dushinzwe umukuru we w'igihugu wa afurika ni abasangiye zizabeba canke mu kindi gihugu co muri afurika ego Nibo nyangoma bakeneye, mwavuze bakeneye.
ego wavuze Eh.
ikibazo cyo gusahura amatungo ya afurika ariko hariho n'abantu bavuga ko abanyafurika nabo nyene bafite uruhara mu gusahura ayo matungo reka eh, tuce tuja ku wundi bunywanyi marcel twagira yezo mwiriwe neza
biriwe neza washington dc mwiriwe neza muri hega marcel twagira yezo
mperereye i kigali mu rwanda ndashaka kubaza abatumirwa ibibazo bibiri yego
ikibazo cya mbere izi nama zihuza ibihugu bikomeye na afurika ntabwo ari ubwa mbere zibaye si n'ubwa kabiri kandi si n'ubwa nyuma n'ubutaha zizongera zitumizweho zibe kandi muri afurika muri ibi bihugu byacu politike ziyoboye bino bihugu ziratandukanye usanga iyo umunyafurika umwe ashatse gukorana n'uburusiya n'ubushinwa amerika irarakara ushatse gukorana na amerika ubushinwa bukarakara iyo bageze muri izo nama bahuza bati icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri afurika ibihugu bya afurika dufite umutungo kamere hari ibihugu bikungahaye ku mutungo kamere nk'ipamba muri ghana amabuye y'agaciro muri congo ugasanga bimwe muri ibyo bihugu bitunze nibyo bikenye bitunzwe n'inkunga zituruka muri ibyo bihugu biba byabatumiwe mu nama nkibaza ikibazo kigira kiti inama aho zabereye baba ari abanyafurika badasaba ko abo banyamerika babongerera ubushobozi baga- hagashingwa inganda zitunganya ibikomoka kuri wa mutungo kamere ariko bikorewe iwacu muri afurika noneho natwe tukiteza imbere ese nk'ibihugu bitumvikana iyo bihuriye aho ngaho bisasa inzobe mu buhe buryo ko uyu munsi usanga hirya no hino hari imihari y'iterabwoba mu burengero bwa afurika ugasanga hari iriya mitwe ishamikiye ku bayisilamu i- ihungabanya umutekano yemwe n'aha mu karere k'ibiyaga bigari biri kuhaba murabizi bya kongo n'u rwanda iyo bahuriyeyo nk'aho ngaho ba- ubundi baganira iki ko bagaruka ugasanga wa mutekano muke urakomeje bwa bukene burakomeje kandi bafite ibyakabaye bibakiza ariko bikoherezwa ibira bikajya gutunganyirizwa iyo hirya nk'aho batakabashyigikiye murakoze n'ibyo bibazo bibiri nari mfite murakoze marcel twagira yezu ikibazo cawe ca mbere reka tugihe diomede misigaro ati uti abo batetsi bafise eka imigambi n'ivyiyumviro bitandukanye aho bazohurira bazokumvikana gute bazohuza gute duga kw'ijambo eh, diomede misigaro mu kanya gato njye ndibaza ko eh, guhuza imigambi iyo ugiye mu nama nk'izo nibyo ijwi rimwe rya afurika nk'uko bamwe babisaba byari kuba byo mugabo kiriya gihugu usanga gifise intumbero ijyanye n'urudandazwa ifise yisangije canke akarere tuvuge nka burya iwacu tuvuga ngo, eh, eh, eh, ntuze eh, economy- eh, eh, co- communauté est africaine donc niba hari ibintu mushobora bishobora kuborohera nk'ibyo gusohora ibicuruzwa canke ibicuruzwa byinjira icyo gihe mugenda mwumvikanye muhereye ku karere aho muri icyo mukwiye kungukamo ibyo njyewe ntushigikira cyane mbega kugira ngo twemerane twirane amasezerano tuzohakura iki tuzohungukira iki rero nicyo gituma nibaza nk'urwo ruhande rwa yasi ndibaza ko batuza kuba baje bumvikanye ikintu bazohurizako hanyuma jewe kandi nyumvira ko eh, tufite umugambi bavuga ngo kanyoni katagurutse ntikamenya iyo bwira kuba abandi baje wowe ugasiba hari n'aho usanga wahombeye ni byiza kuza ukicarana n'abandi ukavaho uhunguri- uhungukiye ibitari bike imbere Yego, me- y'ubutwara bw'uburundi umukuru w'igihugu aje n'abantu barenga mirongo ine n'umwe baje kumviriza hirya no hino abakuru abatwara amabanki abatwara ibyo novuga eh, amabizinesi asa- eh, yandi hirya no hino ibyo byose bituma n'igihugu cyiyugurura ni byiza kumenya ingene ahandi babaye ingene ahandi bakora kuko ugumije bya bindi by'iwawe ntumenye ahandi ingene ibindi bigenda usanga uri kurahomba rero ntabwo ndabifata ko ari agahombi kuba baje muri iyi nama ahubwo ndabifata ko ari kwiyungura ubwenge ego me- reka ikibazo ndingira gato igisigaye ni kimwe ni uko ibyo bihugu uko bije bitereza kwemera amasezerano azobigirira akamaro aho noneho imico no kwishyura kuri ikibazo cy'uyo
ni nabyo cya by'ingwara marcel cya marcel twagirayezu reka ikibazo cya kabiri cya marcel twagirayezu tugihe nyangoma Ah, marcel yagize ati ibyo bihugu mwumva byo muri afurika ni ibihugu bitunze cyane rwose eh, ibintu bifite mu kuzimu mu kuzimu eh, munsi y'ubutaka ariko usanga ari byo bikennye cyane rwose byofashwa gute kugira ngo bishobore guhingura ibyo bintu byose bitunze mu kanya gato ntidukeneye abadufasha nibyo nakubwira Eh, uyu yari ko aravuga ngo ngo abantu ni byiza ko bagenda ngo akanyoni kataguze ntikamenya iyo bweze bakumvira bagahura ni ibyo guhura mugabo barafite aho bahurira muri uniyo afurikene Eh, ibi i- rero nuba nk'akarorero eh, nk'akarorero umukuru w'igihugu umwe yitwa magufuri wa- yahoze ari ma- ya- umukuru w'igihugu cya tanzania amanama nk'ayo ni make yajamwo yaranze ko atakamaro azana yaranze kuja mu nama ya commonwealth nyagihe bari bate- leta yari yategekanije mbere yuko hashaka ku butegetsi imiliyoni amajana indwi na mirongo itanu z'amashiringi ayo bakoresha bagiye hariyo amafaranga yaciye ayakoresha mu gusanura ibitaro bikuru bya tanzania ibihugu bya afurika byofashwa gute ahubwo nitwe du- dukwiye gufasha abandi Tu- badufasha ibiki ntibigeze badufasha eh, tu- tu- turondera amata ku matako y'igihori ibyo bihugu by'ibihanganye cyane cyane byo mu burengero ay, ngomba kuvuga ibihugu byo ogisida byaranunuje afurika kuva muri esclavage mu ntwaro za gikoloni gushika n'ubu nta nta mfashanyo iyo baguhaye ijana ry'amadolari basubirana inyuma amajana atatu cyangwa amajana atanu afurika yitegerezwa bwa mbere kwiyunga ikagira igihagararo ikagira ijunja kuko niyo ifise byose kuko baradukeneye dushobora gushinga ifaranga ryacu tugadu- tukavuga duti kawa i- mutayiguze kuri iki giciro i- i- ikoko eh, inzaha mutayiguze kuri iki giciro ntituzoyibaha ubu rero nibo bashinga ibyo biciro nibo bishingira aho baje kubera tutatanye ah, ibihugu byo muri afurika bitari kumwe abategetsi bo muri afurika uwo mugambi abariho ubu nta n'uwo mbona bafise keretse wasinzi igena novyita bararinjura gusa U- uwo- igihe tutarashika uwo mugambi ngo twunge ubumwe bazoguma na- ba- bazoguma badukoresha Ubwo- batwara itunga ryacu atagisigara ubwo bumwe Bafise itunga- ubumwe ni ikintu gikomeye cyane rwose ubwo bukene bwo nyangoma ntibwo waba bushobora kuba buva ku ngwano zirangwa hirya no hino cyane cyane eh, muri izo ngwano afurika n'ukuraba iyo ziva izo ngwano nka zose wenda ko- tuvuge nka hirya ngwano ibi bavuze by'abaterorisita by'aba ababihevye ba- ba- bagisibije hirya no hino uh, muri afurika urabona ahanini babanje kugandagura abo nyene abo banyene bu- n'ikibabaje nuko igihe bagandagura kadafi nta n'umwe yaryogoye muri abategetsi b'ibihugu bo muri afurika ubu dushobora kunga ubumwe gute muri ibi bihe rero igihe Reka tu- basamburira ibi bakica umukuru w'igihugu kubera yagira azane ifaranga rimwe eh, tukazokoresha ifaranga rimwe tukazokwishyura tukizana mu bihugu bya afurika uba ugiye mu gihugu cyo muri afurika n'aho ugiye hose banyaka viza ariko nk'umuzungu aje henshi ubura batabaka na viza abo bagayidi rero ahanini bavuye ni ibihu- ni ibihugu by'ibihangange byo mu bus- byo mu burengero byasambuye libiya baca bashwara baca bashwara a- a- a- afurika yose Ego.
Izo ngwano izo ngwano nka zose kuko Icyo- icyo imigambi kibazo bafite c'umutekano yo muke kumuta turakigaruka ko mu- Afurika afurika bagomba kuyigiramo balkanization nka kongo bayimanyuremo ibihugu bitanu canke bitandatu sudani barabihejeje eh, eh, maliya bariko barabigerageza ariko mu maliya bararosa abategetsi bihagarara ko cane kandi biyemera biyemera koko Yego, me- reka- bizoborohera ni ikibazo cy'umutekano muke tura- turakigaruka ko rwanda rero ahanini henshi zikongegwa n'ibyo bihugu bya- by'ibihanganye nibo bazikongera urabona bafite n'inde- n'inteko z'abasoda magbazi arenga cumi hirya no hino muri afurika Yego tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na Faustin Faustin muratwumva Faustin ndabumva akandi kazira kawe ninde
Eh, ni munyawera w'ibuyoga Faustin nyine rurindo ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga kunama nkuru Ah, twamanza kubashimira ku kiganiro cyiza mwateguye murakoze cyane Eh, kandi mukatuzana na- mukatuzana n'abatumirwa kwa ngo tuganire nabo Eh, hari ibintu umuntu yibaza nka nyangoma ari kumara avuga ngo ntabwo dukeneye kuba twafashwa ariko iyo urebye ubukungu bwo muri ibi bihugu byacu bya afurika ubona bufite amizero hirya bu- bukura i burayi bujya muri ibyo bihugu ubona byagashize byo hirya no hino Eh, kuko iyo urebye usanga eh, no- natwe tu- tu- tukura twumvaga ko umu- umuntu uri muri ibyo bihugu byo hirya hari ubukungu bundi butandukanye Eh, tu- twumva bimukira ukumva ngo abimukira bimutse bari kujya mu bihugu by'i burayi bigaragaza ko byanga bikunze ah, demokarasi yaho demokarasi yaho ishobora kuba nubwo haba hari ubukene ariko babasha kubona uko babaho mu buzima butandukanye n'ubwo muri afurika ahangaha Eh, nkabaza nyango maze arabona kugira ngo natwe afurika tu- twigenge twigenge twumve ko na duke dufite tutubayemo neza bya- byakorwa bite kuko dushobora kuba dufite ibintu ariko uburyo tubibamo tutabasha kubibyaza umusaruro uko bikwiye Ah, ikindi ah, biriya bihugu byagashyize ubona bikomeza gukira gukira bigakira ukabona birimo biratumbagira ariko twebwe ubukungu bwacu ugasanga ah, wenda dufashe nk'igihugu cyacu cy'u rwanda hari icyo twita mm, made in rwanda ariko uzasanga hari materiyeri nyinshi tuvana muri ibyo bihugu by'uburayi tukaza tugateranyiriza iwacu bikitwa made in rwanda ariko atari twebwe twapuritse iyo apurikasiyo ijana ku ijana bigaragaza ko urugendo ruracyari rurerure ahubwo icyo twabasaba ni ukugira ngo ba- bajye kuvomayo abahanga bazane za nzobere zize za- zishyire ubwenge mu bana bacu abana bacu bakure batarimo bahatwa eh, imibare ngo bashyirwemo ibintu by'imigabane n'imigabane eh, ngo- ngo- ngo gukuramo n'iki ahubwo baze babigishe utu tuntu tu- tw'ikoranabuhanga kuko tubagaragaza ko nitwo isi irimo yerekezamo gu- gushakamo amafaranga muri rusange bose bashyiremo imbaraga turebe ko ah, nanone twagaruka kuri demokarasi usanga muri ibi bihugu byacu bya afurika harangwa na za kudeta naho zitari ugasanga bahora bikeka bavuga ngo ejo bashobora kunkorera kudeta ariko uzasanga eh, muri ibyo bihugu by'i burayi nta- nta- ibyo nta bihaba usibye eh, mu budage Ejo namwe, bundi.
eh, Yego.
hariho washatse kubinyeganyeza ariko nawe buriya ari buhure n'akaga Eh, ariko ibi bintu twakongera gutekereza tukareba ko afurika nibyo eh, ni- ni ibihugu bi- bishobora kuba binihuje byagira agaciro Eh, nyakwigendera muhamari kadafi niwe wa- wa- wa- byagaragaraga ko hari urugendo yari arimo ashaka gusa nk'aho yahuza afurika n'ubwo yigendeye ariko ugasanga muri iki Yego.
gihe eh, wenda i- umuntu twashe ukabona nta cyerekezo kiri muri afurika eh, nubwo hariho iyi afurika yunze ubumwe turimo barimo bashyiraho ariko urabona ko nabo ubwabo ntibahuze yego me Eh, faustin reka Afurika ibibazo yunze- ndakumva ndakumva ibibazo byawe tubihe abo bashinga ntahe eh, nyango mwamwa- mwamubaje ikibazo ca mbere ndakimuha mu kanya ariko reka duje kwa diomede abanze yishure ico kibazo ca kabiri c'uko ibihugu bikize bibandanya gukira mu gihe eh, mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bibandanya gukena eka n'ibigerageje kuhingura ibidandazwa usanga bitabikora ijana ku ijana diomede misigaro mu kanya gatoya ico kibazo ca Eh, Faustin.
sinda- sinda- sintwara umwanya munini nashaka uyo ndamushimire ku cyo kibazo abajije ariko nongera ndanamubwira ko mu bintu bituma na twebwe tutazamuka ngo tugere kure tubifisemo uruhara nshobora gutanga akarorero k'igihugu cyakoranye n'igihugu cya amerika kandi kigeze kure igihugu cya koreye koreya y'epfo koreya y'epfo uno munsi aho uri uwo mushinga a- a- a- abajije ikibazo arangira arazi yundayi umuduga arazi kiya arazi za eji ni igihugu ku muri mirongo itandatu cyari hasi hasi abayapani bari barakibaye n'imyaka n'imyaka cyaradutse gatoya ubu yarugwa mu bihugu cumi na bitanu bya mbere ku isi kubera iki barafashe modele de croissance yabo bakorana kenshi n'iki gihugu cya amerika ngira murabizi mwese bashoboye kuduga mugabo icacu mibadurwa ni uko bavuga bati ngibyo dushaka ngibyo dushaka kubwira ko um, nka modele economique aba nabo bakavuga bati aba turakorana kandi tubona ko batara- batariko barabesha barazi intumbero ikikuru muri ibi bintu dukora n'izo nama tugira ni intumbero uba ufise none koreya ntikorana cyane n'igihugu cya amerika igeze hehe aho n'akarorero kamwe ndamuhaye yego rero nicyo gituma ngaruka mvuga nti iyi nama uyijemo kwicara kuryoha atajije kwiga nta kizuba nacyo gituma amasezerano mugiriranira ategerezwa kwerekana ko nawe uri kubungukira ikibi ibishe nuko nk'intwaro zimwe zimwe bavuga bati nimwikore ibyo rusha- mushaka mugabo mudushigikire aho igihugu ntigitera imbere Yego.
mugani bavuga ati amahinguriro yubatse ngaha none botswana botswana ntiriko irabigira raba igihugu nka botswana aho kigeze ubu amahinguriro nka yose ni igihugu itunze cyane izahabu na diyama bikorerwa hehe mu gihugu cyabo Ego, uyu reka munsi tujye ku Nongo, je ndibaza ko mu kuraba uburorero bwagenze neza ntitubone uruha- uruhande gusa rumwe kuko abo baje n'abanyonyizi baje kwiba yegomeye baje ni- ni- ni- mu mu bucuruzi ariko bigenda reka tuje ku kibazo ca mbere ca faustin yabaje nyangoma avuga ko eh, eh, mu bisanzwe eh, mu ha- abanyafurika canke abanyagihugu mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bahurumbira ibihugu vyo hanze ugasanga bagiye kwitwara bimukira akaba ari uko aho muri ivyo bihugu hari aka- hari akarusho Eh, akaba yibaza ati afurika yo kwigenga gute vyo koko guke kugira afurika yigenge
Eh, igihugu eh, canke afurika nzima canke uburaya kugira ngo eh, vyigenge ni- ni- ni ibintu bibiri bifatikanye ni uko eh, igihugu ni ubwigenge muri politike nk'ubu urabye ibihugu byo muri afurika nka byose bisa twitwa ko twaronse ubwigenge independance bya politike mu by'ubutunzi hariho rero icyo tudakunda kuvuga cyane ubutunzi igihe tutarigenga tutigaburira utigaburira ntiyigaba niko bivuga mu kirundi igihe tudafise ubutunzi bukwiye tudashobora kwigisha abana bacu kufungura ngo duhajyaho ntawe uvuga yuko aba rero arigenga ariko nta n'uwamaze kuvyishura tumenye mumenye neza yuko nta gihugu na kimwe cyaba igihangange kizoteza imbere ikindi aho uvuga muri koreya muri koreya eh, n'ibindi bintu ntitwobivuga ni birebire ariko icyo tuzi bwa mbere ni uko abanyamerika bahashize eh, i- i- kandi y'abasoda ubu n'ubu nibo bakiri gutera igitsura abashinwa na koreya ruguru b'ibihumbi barenga ibihumbi mirongo ine murumva abo bantu ugena bangana rero eh, ntidukeneye kuko nanjye ndabivuga ntidukeneye gufasha gufashwa ndu- dukeneye gufashanya kuko baradukeneye natwe turabakenera Ture- abantu ubu ni magiraniro umwe agomba ku isi ariko ibintu byacu ntibabitware gusa ntibabandanye babisahura ibyo byo twanga nabyo by'iterambere eh, n'iby'ubwenge burarahugwa ubushinwa cyangwa ubuyapani n'ibindi mu gutera imbere ubushinwa bwariyugaranye raba mu myaka mike y'ubushinwa aho bwageze ariko kugira ngo dutere imbere ni uko tuba dufise ijunja ibihugu ubona bigize afurika ngira birenga ibihu- miro- mirongo itanu na bine ni- ni byinshi cyane yegomeye ibihugu bikomakomeye byose byabanje kunga nka canada ni amaprovensi ni ibihugu cumi n'indwi buraya buriko buriyunga urabona amerika ubushinwa ibihugu mirongo itatu n'ibiki igihe tudashoboye kunga ngo tuvuge rumwe ntibizo- afurika bazoguma ba- bazoguma bakweguye uba Yego, mutwara me- hariya iyo uri umwe Ariko- uroroshe kurya uroroshe gukankamira baragutera igitsure ugaca wiruka ariko naho rero mu byo ntidukeneye ndabisubiyemo nta mfashanyo dukeneye dukeneye turabafasha akadufasha Donc, tukaba amagiriranire a- bimwe bita ngo ganyaganya ariko uko bimeze ubu baraza bagaterura i- itoni y'ipamba bakaguha idorari zingahe hariya bagaso- bagahingura gatonya bagaca bayi- bayigurisha ibi- amadorari ibihumbi eh, n'ibihumbi Ariko- kandi bakabigarukana iwacu icyo barondera ni isoko ngaha iwacu icyo barondera ku banyafurika ni isoko Ariko- bakarondera n'ubwo n'igitunga cimeza Iyo na- b'iwacu tutabihagarariye rero bizodupfa ku busa I- iyo nama ifite iyindi ntumbero kuko no na departema ya leta ya amerika iravuga ko afurika ariyo ntara izo eh, bumba kazoza eh, kazoza k'abanyagihugu b'abanyafurika n'akazoza k'abanyagihugu bo ku isi yose ayo ni amajambo yakoreshejwe n'abategetsi bo muri departema ya leta ya amerika reka ariko rero tuje ku munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika filemo bigirimana mwiriwe neza filemo muratwumva Eh, muri he gafilemo muri he
mu rwanda ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga kuri ya nama nkuru eh, idasanzwe hagati ya afurika na ikibazo ikibazo cyanjye nabisubiriza muri ubu buryo Eh, muri afurika dukunze guhura n'ikibazo kigaragara ku- muri sosiyete sivile sosiyete sivile abategetsi baragerageza gutekereza guteza abaturage imbere ariko bakaba bari mu bintu by'amashyaka imigambwe amaparti politiki baba bagiye baturukamo ugasanga abaye nk'aho abaye nyamwigendaho kurusha kumva ko yagiyeho ku bw'igihugu ahubwo ugasanga bahise bahengamira ku mu- ku mugambwe baje baturukamo icyo kintu ugasanga kibaye nk'aho cyononye cyononye popirasiyo iri muri muri icyo gihugu kubera ko abantu bose ntabwo bagomba guhuza ibyiyumviro n'uko imana yabaremye kubemera imana ariko byakabaye ibyo kuba byo kubatera ahubwo byakabaye ibyo kubahuza umuntu ugiye ku butegetsi akamenya ko agomba gukorera bose kugira ngo popirasiyo ibeho yose igerageza kuba yaringanira naho bigoye kubyumva ariko birashoboka hamwe mu nama baba bagira abana muri afurika hakunze kuba ibintu byo gutembagaza ubutegetsi usanga umutegetsi agiyeho ushaka kumva ko yatembagaza mugenzi we kugera ku ndagiro ikintu yumva bakagihaye umurongo bavuga nti bashobora gutegura ingabo za afurika zunze ubumwe zikabaho ari izirinda ubusugire bw'igihugu cya afurika kubera ko bavuga ngo ni afurika yunze ubumwe ibyo bakabi- bakabishyiramo imbaragira bakagira kumwe bavuga ngo barashaka gukora isoko rusange rya afurika ntibakore n'ingabo rusange za afurika zo kurinda ubumwe bw'igihugu niba umuperezida ari ku gihugu uyu munsi nibarindira barebe imigambi yashyizeho kuko ibirira shingiro henshi birahari babashe kurigenderaho kugira ngo byorohe noneho izo ngabo zibe zatekereza kuvuga ngo aha hantu ibi bibaye bitari ngombwa bumve ko n'ugiye kubikora ntiyaba akibitekereza ko abazi ko izo ngabo zihari kandi zigomba kuzahora zikingiye iryo bwirwa shingiro ry'icyo gihugu yego mereka icyiyumviro cyawe filemo tugihe ubwa mbere na mbere eh, diomede misigara duga ku ijambo ati kenshi na kenshi mu bihugu byo muri afurika usanga hari ya sosiyete sivile ariko igakora nk'imigambwe ikorera ubutegetsi reka hakaba n'ibintu byo gutembagaza ubutegetsi agasaba agasaba ko ah, muri iyo nama abategetsi boyaga ikibazo cyo gushi- gushiraho ingabo za afurika zohora zigarukana amahoro mu bihugu bitandukanye duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe Eh, icyo icyo kibazo cy'ingabo za afurika zagarukana umutekano mu bihugu hamwe hamwe ngira amaze iminsi mubona nk'ibikorwa muri kariya karere k'iwacu icyo cyumviro ni cyiza Eh, eh, ndibaza ko binafasha n'abanyafurika kubyiyumvamo kurushaho ko babona abandi bantu bavuye ahandi Eh, ikibazo aho kiri ni ukuraba gusa mm, abo banyafurika baza kudufasha mu bihugu birimo ingorane izo ngorane ziba zavuye hehe uca usanga bigaruka hahandi abanyafurika ntabwo ryo kwama turi ko tugerageza gutuma urutoki ku bo hanze muri bo batwemerera na twebwe twenyine muri afurika dutegereza gutangura kumenya ko ibintu byononekara tubifisemo uruhara rero ni mu kubigira ndamwumva ibyo avuga ni byiza dukwiye ko abantu bacu abasoda bacu aribo baza kudufasha mu karere aho turi icyo kintu ndibaza ko mu mu mu bumwe bwa afurika isanzwe kihari murabona nk'iri kubera muri congo ubu ibihugu byegereye nk'uburundi kenya nibyo biri kwigerageza gufasha icyo kintu ntabwo ni gishasha Eh, ntabwo nibaza ko ari cyo kizoba kirimo muri ibi baje kuvugana Yego, n'abantu.
me- yego harimo peace and security ni kuvuga amahoro no gucungira umutekano ariko ibyo kugira ngo ufashwe n'abuze ababanye ni byiza na kare na kare niko byari mu kirundi yego inzu wanyu ihiye umufasha kuzimya Ni- nicyo nokwishyura kuri icyo kibazo cyiza mu cena nyangoma leonara icyiyumviro ca filemu cy'uko hoba ingabo za za afurika icyo cyiyumviro cishikirizwa muri iyo nama mu kivuga ko iki? mu kanya gato umunota umwe
Eh, eh, si ingabo gusa za afurika jewe eh, novuga yuko ubumwe bwuzuye nk'uko cyane cyane umuhizi perezida nkuruma yari yarabidusize igihe yabizana benshi ntibabyumva kuko abazungu barabateranije ntibumvikana abanyafurika Eh, nihoba leta zunze ubumwe za afurika naho ibihugu bitanu bitangura cyangwa bitatu byotangura ibindi bikazajya biriyongera ko niko bubatse leta zunze ubumwe za amerika eh, batanguye ari ibihugu cumi na bitatu hanyuma rero umuhisi kadafi yari yari yasuye yagarutse kuri cyumviro cya nkuruma agomba kugishyira mu ngiro yarambwira ko yuko hoba ni banki imwe nkuru banki santarare afurikeni imwe hakaba n'ifaranga rimwe rimwe ubwo butare bwacu iryo tunga ryacu cimeza uwushaka ugomba tucinze igiciro naza atore utayafise ntaze buza buza buza baracana ko nk'ikiro cy'inzahabu cyaba cyaba cyo ibihumbi mirongo itatu by'amadolari gisoje kiduka ku bihumbi ijana n'ibindi dukagira rero na leta imwe n'umushikiranganji umwe w'imigenderanire na ambasade imwe muri oni gusa yindi nta kindi byoba bikenewe urumva rero dufise leta imwe banki imwe igisoda kimwe na leta imwe n'inama nshingamateka ya afurika aho two kwihagarara nta muntu ashobora gutoza kurwanya afurika amahoro yoca aboneka muri afurika kandi amahoro abonetse muri afurika amahoro ku isi yose arashobora kuboneka ntawe uzo kuba kuza guteranya kurwanya afurika hari umuntu wabona ashobora kuzoza kugombarda afurika dushobora na bomba tumizi dushobora kuyikora dushaka kuko ntawe uzotubuza kugira twigenge inguvu zizova mu bwiyunge bwa afurika ariko icyo ntibabarira ni ukugaba ntibyoroshe ababigize amajanja bose barabishe abo nyine bariko barabatumira bakagenda biruka barabakandaguye ni ba kadafi ni ba rumumba ni ba sankara babigizemo amajanja bose kuko afurika irimo ibintu byinshi bose barayishaka iranuza iraryoshe bose barayishaka kuza kuyisahura rero tubibutse inshuti mwese ko rero tuteza kwihagarara ko twebwe nyine muri kumwe bandanya kumviza iradiyo ubugabo burihabwa muri kumwe bumviza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi mu kiganiro muri sanga dufise umunywanyi platinum kudre mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabumva murakomeye ngaho turaho muri hehe
yego turakomeye na pe muri afurika y'epfo ni byiza cyane rwose bwira abo muri kumwe bagabanye induru hanyuma mubaze ikibazo mushikirize cyangwa icyumviro duga ku ijambo
yego jewe urumva aho ndi ni amahoro uretse ko jewe nari mfite gusa intererano zibiri nashaka guterera kuri ibyo onye by'iyo nama yemereje kuba nyarutse mu kanya gatoya akanya karatujanye
yego ni kuvuga yuko abaperezida bazo kwitaba iyo nama bava ku mugabane wa afurika bazogerageze bavugane n'abo ku mugabane wa buraya canke aziya n'abo bandi yuko kuba ukubahana muri bino muri ino migabane habe ukubahana bamenye yuko n'umugabane wa afurika nawo nyene hari ico umaze mbere kinini rwose kuko nitwe nitwe gusumiro nitwe nk'isoko ryabo baza gusumiramo bakagenda kuko urabona ibyahitiye ni byinshi ntawe wo bisubiramo ngo wagerente mugabo turabye ku bihangange bya afurika byari byagerageje gutangura imigambi yo kuzana igisirikare kimwe gukoresha ifaranga rimwe ba kadafi ba mugabe abo bose ni abantu bagandaguwe bitumwe yuko abaperezida bamwe bamwe bo muri afurika hari ukuntu arabajyajya bazana ibintu by'ubujyajya bigaca bituma n'umwansi aronka aho amenera ni kuvuga ikintu cya mbere twebwe nyine abanyafurika aho ndavuga abaperezida dukwiye kureka ubujyajya tukanama rimwe ni kuvuga tukavuga rumwe tugapfundika niho n'ujya muzungu azoza aje gusahura azobura aho amenera ariko urabye nk'ibyabaye kuri kadafi yakubiswe abaperezida bose barorera umengana sinema bariko bararorera icyifuzo cyanjye yari icyo murakoze cyane murakoze cyane rwose platinum kudre imbere y'uko abatumire bacu bagira icyo bakivuze ko reka duhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi iragira ijwi ry'amerika turi kumwe ngaha gabriel rufyiri mwiriwe neza
mahoro neza frederic muri aho murakomeye
yego turashima imana kweri ni byiza cyane rwose ijumbura hameze neza ni byiza cyane rwose turi ko tuvuga ku nama nkuru izoba mu ndwiza hagati ya amerika na afurika duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe na cumi na babiri umushinga y'inyangombwa leonard na umushinga ntahe diomede misigaro duga ku ijambo akanya karatujanye mu kanya gato
oya twebwe icyo twifuza kuba inama guca itangura mu zitangura muri leta zunze za amerika twifuza yuko abaperezida ba afurika bazoba bayigiyemwo bogerageza ubwa mbere eh, gushyira mu gaciro ijambo barack obama ah, yavugiye eh, muri ghana eh, hamwe n'abanibuka neza inengo hari mu kwezi eh, kwa kwindwi eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani cyangwa n'icyenda gutyo eh, aho eh, yavuga yuko eh, afurika idakeneye eh, aba aba- aba- abategetsi b'ingufu mugabo eh, canke bakomeye mugabo ikeneye aba ah, inzego zikomeye canke abo bita- abategetsi ba- ba- ba- bakeneye amainstitution afite ingufu Eh, des- des- des institutions fortes au lieu de, eh, des individus ou des hommes forts. icyo ni cyo kintu bugenda iryo jambo bariyumvire ko kuko ibyo bintu turafite ko ikibazo mwaki- mwa- mwino afurika yacu eh, ku buryo ngo afurika tuzobona afurika ikomeye cyane mu minsi iri imbere mugabo ibyo biryoshoboka igihe hazoba hariho inzego zikomeye
murakoze cyane rwose reka ibyo byiyumviro bibiri tubihe abashingantahe turi kumwe dutangure kuri nyangoma ah, platinum yavuze cyane cyane ko abanyafurika badakwiye kuba nk'abategetsi badakwiye kuba abaryarya batuma n'ibindi bihugu biboneraho mu gihe umushingantahe Ruf- eh, rufi gabriela ari- yavuze ko nk'uko ijambo abategetsi bakwiye gutsimbatara ku ijambo ryashyikirijwe na perezida barack obama avuga ati ntidukeneye abategetsi bakomeye dukeneye eh, b'igitugu dukeneye inzego zikomeye duga ku ijambo ushobora gutangurira ku cyiyumviro kimwe muri ibyo bibiri duga ku ijambo mushigana nyango
Eh, ibyo ntugaruka gatonya kuri ibyo bya obama yavuze ubirabyo wumvise mu majambo meza obama yashikiriza eh, ni- ni byiza ni byiza Eh, igihe rero abanyafurika benshi cyane cyane ab'abirabure babonye umwirabure muri amerika babaye umukuru w'igihugu bari bazi ko ijuru ryugurutse Eh, aho twarihenda barihenda Eh, kuko uyu baba nimba yaremere byavuga eh, niwe yahagarikiye urupfu rwa kadefi gusambura sinzi ko mwari mu- mu- mubyibuka ari mu bagandaguye umu- umuhisi kadafi ushobora rero ko ibyo yavuga byose ivyo birego ntabyo- ivyo- ntabyo- ntabyo- ntabyo yemera ivyo bi- na gato ivyo birego ngaha ntishobora kuvyemera ngaha ku iradiyo ijwi rya amerika bandanya ku bindi Ibyo, vyiyumviro eh, igihe ah, ibihugu bi- bi- byasambuye rari bi- hari utabizi none amerika yari imbere iri ku isonga none nta- ntiyatwara obama Iyo abi- iyo iyo abishaka ku- akabihagarika kugira abihagaritse muri siriya agira atere ni- kugira ngo kadafe abakiriho iyo atabijamwo ibyo rero si ibintu ngo si ibirego ni ibintu bizwi kandi nawe nyine atoshobora guhakana kuko mu nyuma asa n'uwateye yigaya n'u- n'uwigaye mu- mu- mu- mu majambo eh, a- afobetse urabona i- igandagurwa rya kadafi rero ryaragize ingaruka mbi n'ubu tukirimwo urabona ingorane ziri muri afurika y'uburengero hirya no hino kubera igandagurwa kadafi n'umuntu yafashije nta gihugu na kimwe atafashije muri afurika Ubu, yarasabikanye itunga agira ati iri tunga dufite muri libya ni rusange ni iry'abanyafurika bose rero ibyo bama byawe bama ntabyo nemera kuko nawe ntabyo avuga ibyo atemera ikusa inzego z'ibihugu ni byiza ko zikomera eh, ariko ntihagire abajya baradukoreramwo eh, ba- ba- ba- b'abanyamahanga badutera ikitsure n'ibindi Eh, abanyafurika kera afurika utabizi ababa batabizi afurika yabaye iya mbere mu butunzi ku isi yose imyaka ibihumbi bitatu aha ni kera cyane bari bafite abahingu ibyo bita ubumenyi by'amasiyanse byinshi bya- babivanye muri afurika ngira ngo ntawobido- ntawobigaruka ko hariho umuhisi umutunda w'umuhinga aheruka gupfa biranababaje yarabyerekanye neza arerekana n'itunga afurika ifise yuko afurika bikeneye bikeneye gufashwa yofasha ahubwo ibindi bihugu mugabo ibyayo ibyo ihingura ibyo yimbura bigatwarwa ku giciro kiboneka atari nk'uko bimenetse uko- bimeze uko egomeye biri.
ndabona akanya katujanye reka duhe na diomeda ijambo agira ico avuze ku vyiyumviro bya platinum na rufi gabriel duga ku ijambo Diomede muratwumva
yego muranyumva nanjye eh duga ku ijambo abakeya mu byo twari ko turavuga ku vyiyumviro vya Platinum Coudre na Rufyiri Gabriel ah okay Eh, iyo twari ko turavuga ni uko o, obama mu bintu yavuze cyane yashigikira ko ibihugu bya afurika n'abanyafurika eh, tukwi- tudakwiye kuba iruhande ibyo bisanzwe bakwita mu- monde à part dutegereza kuba hamwe n'abandi tugera dukorane n'abandi igikuru igihe turiko turakorana n'abo bandi ni ukumenya ko iyo migenderanire tugira n'abo bandi na twebwe hari icyo tuhakura ni nacyo gituma jewe nguma mvuga icyo tuhakura ni- harimwo eh, novuga kubahana nacyo gituma niyumvira ko iyi nama bakuru b'igihugu ba- b'ibihugu bajemo ibyo ayo maperesipe ariko ndavuga bayagendeyeko kubahana no kugira ngo jewe n'abazanye umugambi ni n'abandi ko kugira ngo tugire amasezerano ntisuzuguza twatereza kuhungukira kuguma uri umwe ndabisubiramo eh, i- i- ico uvuga mu gifaransa sizore kwishira iruhande muri iyi si ya none hose kimwe kiba na ikindi kija hari uruja n'uruza n'ibintu ntacyo ushobora kuhungukira ni byiza rero kujya mu bandi mugabo ico gihe uri mu bandi icyo wunguka ku gikuru ni kimwe amasezerano yose ugira urabe ko niba uwo muyagirana ukeneye kunguka nawe urabe inyungu zawe nibaza ko ico nokwishura kuri ico eh, Ego eh, pe uwo mu- mu kanya gato amasegonda mirongo itatu Diomede ku kibazo cabajijwe na Platinum avuga ati hakwiye kuba muri Afurika abategetsi bijunja batabategetsi baba- baba- b'abaryarya batuma eka n'abanyamahanga bi- bikika mu kiza mu kanya gato Ese ibyo nibyo ibyo nibyo kubera ko umunani nabivuze kare ibintu bishikira afurika mu bisanzwe twaba tugomba kubishyira kure mugabo biva kuri twebwe niba uri umutegetsi wamuja kwisuzuguza shirira ngaha shirira kuboko kw'iwacu kw'iburyo niho iwacu bizogenda neza hanyuma mu gihugu bakavuga bati ibi bintu ko biriko biraba si byiza twebwe dukeneye ko hubakwa amahinguriro dukeneye ko ibi bintu by'iwacu bikorerwa ngaha bikazosohoka ari produsiri n'abana bacu babona akazi ibintu nk'ibi agacampagara wa bandi akabaranga umukanyi kubita banume urumva tuba twasomye bya bindi by'uko yiyumvira ubutegetsi bwiwe mugabo atiyumvira Ego igihugu- igihugu ciwe jewe none ukwifuza ko ngaha mu byo bakora byose haveho hariho n'icigwa c'uko abanyagihugu urahari kubera abanyagihugu utegereza rero gukorera abanyagihugu ni Ego, naho afurika mu- igihugu kimwe kibe gikora uko afurika muri rusange izohungukira reka akajambo ka nyuma tugahe umushikirantahe nyangoma leonard naragira ico avuze ku kintu yifuza iyo nama abona uh, yoshikako cogira akamaro afurika eka kikagira akamaro n'isi yose eka n'amerika
Eh, mu by'ukuri eh, sinokwivuguruza nk'uko nanjye ndabivuga Eh, ntacu niteze iyi nama izoshika ko na gitonya ariko ico to- twovanamwo ikigwa kimwe gusa tukabona yuko afurika eh, ikwiye eh, kwiyunga kugira ngo igire inguvu igire ijunja mu makungu igihe iriko iraganira n'ibihugu by'ibihanganye ikavuga ijambo eh, rikumvigwa batabanje kuyitera igitsure iryo rero byaka- ico twokuramo ni uko twokwisubirako eh, na cane cane nda- ndetse ntabwo aho twokwisubira ku biriko biragaragara mu mice mitari mike mu mihingo myinshi ya afurika urwaruka cyane cyane ubona ruriko ruraharanira rurasubira guharanira ukwikukira koko ku bihugu bya afurika ukwikukira rero kw'igihugu kimwe kimwe cyose cyo muri afurika ni kuzorama igihe ibihugu byose byo muri afurika bitikukiye kandi byiyunze bifise inguvu mu by'ubutunzi bifise inguvu mu mu mu by'igisirikare aho niho bizoshobora kuganira rero na leta zunze ubumwe bwa amerika Egome bakaganira n'ubushinwa bakaganira n'u- n'uburusiya bafise iteka kandi twisubize iteka kuko twararyigeze nk'uko nabivuze mu kanya gaheze afurika yarigeze kuba iya mbere ndabona akanya imyaka katujanye rero irenga aha niho itatu. Ari turangirije iya mbere ikiganiro ku isi mu by'ukuri.
ndagushimiye cane rwose mushikirana nyangoma ndagushimiye nawe mushigantahe Diomede Misigaro uh, ndashimiye Nelson yadufashe mu buhinga bw'ivyuma nabashimiye na Fatu yashize hamwe ikiganiro ndabashimiye inshuti mwese mwabajije ibibazo eka n'abakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese